kibategurira njye na Olivier Isati basumba mwari muri kumwe Imana ibarinde
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mudukurikira ku mirongo migufi kuri short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri i bujumbura mushobora rero no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nange eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere binyuze ku bituruka ku buhinzi dukomeje no kubatumirira ahanini urubyiruko rwihangira umurimo ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaye ikaze kuri radiyo yanyu nshuti banywanyi nk'uko nari nabivuze mu kanya uyu munsi turagaruka ku bijyanye no kwihangira umurimo mu rubyiruko noneho turashingira ku buhinzi turi kumwe na rwiyemezamirimo sakina usengimana yihangiye umurimo afite aho umaze kumugeza araza kudusobanurira mu kanya sakina ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane nagira ngo mbanze nguha akanya wibwira abatwumva ariko kandi ngushimira cyane n'uyu mwanya uduhaye uhaye abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo ubanyuremo muri makeya nabo ndibwira ko hari icyo bari buhungukire banza ubibwire bamenye uwo barimo kuganira uwo ari we sakina turi kumwe ubaza telefone ye icitse reka twongere tumuhamagare hanyuma tumubaze uko yatangiye kwihangira umurimo aho ageze inzitizi yaba yarahuye nazo uko yagiye azisimbuka n'ibindi byafasha umuntu mbese kwiteza imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo aho we yahisemo gufata iby'ubuhinzi akabibyaza umusaruro agemura hirya no hino mu mahanga ubwo rero telefone ndizera ko iri budukundire mu kanya tukamubona aragarutse sakina nabyumvise yego turakumva none ndi mu rugendo acara ubungubu ndi kuva i nyagatare ndi kigali hari inama tuvuyemo n'ubundi ibintu by'ubuhinzi wenda tugize amahirwe naza kubivugaho ariko muri make reka nibwira abo bari kutwumva yego
amazina yanjye nitwa usengimana sakina afite ikigo cyitwa afifudu limitedi dukora twohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda avoka imiteja amatunda noneho kandi ikindi kintu ni uko dukora n'abahinzi batandukanye mu gihugu dufite n'abakozi bari pamanenti ndetse twohereza iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i burayi harimo ibihugu wenda byo mu bwongereza nkavuga jamani nkavuga belgium n'ubufaransa ndetse tukanohereza no muri middle east so muri make rero nibyo dukora tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na east african ndetse no muri afurika muri rusange ndagushimiye cyane uravuga ko mujyana mujye muri ibyo bihingwa mu mahanga mu burayi mu burasirazuba bwo hagati ariko muri amerika hose mwari mwahagera oya ntabwo turahagera iyo urebye kubera ko twebwe ducuruza imbuto n'im- imboga n'imbuto kandi Yego.
bikiri bikiri bishyashya bikiri fureshi ntabwo tuba twabyumishije cyangwa wenda hari ikindi kintu turabikoraho Mhm.
tuvuga rero ko muri amerika naho n- mu- mu- mu gihe kizaza nabyo tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure Mm.
ugasanga bishobora kuba byagira aho byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga sawa rwose ubwo turabategereje Eh, n'amaboko yombi Ye. Wa- twari tuvuze rero wari uvuze ibyo mugemura mu mu mahanga ariko se noneho mu rwanda se ho mu- mubijyanamo mubanje guha ab- abari abari mu gihugu cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze Eh, icyo ni ikibazo cyiza cyane ubu ngubu mu- muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje twa- mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nko mu muco w'abanyarwanda gusenda turuge cyane cyane nk'uko usanga nka- nko mu bindi bihugu barugenda navuga mu bantu bo muri aziya ugasanga yenda nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hotepa hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye kamurari ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisapurayinga kubera ko munarebye nka kovidi ba ibibuga by'indege barabihagaritse ubwo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko Mm.
ubu ngubu u- uruhare runini cyane tubi- tubijyana hanze ye nibyo ubwo iyi- iyo ni imwe mu nzitizi nk'uko nabivugaga mu kanya ubwo telefone yari icitse navugaga ntashobora kuba hari n'inzitizi wahuye nazo Ah, uraza Eh.
kuza kutubwira uko wagiye uzisimbuka cyane cyane nko muri kiriya gihe cya kovide Eh, Mm.
u- ab- a- ibi ibi biribwa cyangwa se sinzi uko- ibi bihingwa u- Mhm.
ujyana Eh.
yego ujyana hanze ni mwe mu byihingira mufite ababibagezaho bigenda gute
Eh, tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative ndanavuga nka koperative za Nyan- y'i nyanza n'iyi Gatsibo ni mu majyaruguru i musanze hari amakoperative dukorana cyane mu bintu by'amavoka za nyanza na gatsibo ni ku bintu by'urusenda so rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka efemi iyo dutangira nta butaka bunini ufite ugomba kuba gukorana n'abahinzi ibijyanye n'ubutaka ikindi kintu u- u- bi- bifasha no- no kukuretinga imirimo U- u- imirimo ikaba myinshi abantu bagakora noneho ubuhinzi noneho bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite eh, ifamu i nyanza tukagira n'ifamu i gatsibo ariko izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka ati urusenda biri hano kugira anabyigira ese urusenda ntararubona nabikora gutya iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nabigutera imbaraga kugira ngo nawe ube wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatraining yenda haramutse hagize nk'inkunga tubona navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri akra cyangwa se na yebu ugatraininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bihoraho ariko nk'izo famu iyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe so muri make rero gusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka mirongo irindwi kuri mirongo inani ku ijana tubikura mu ba- mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni ijana ku ijana kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu
Ye, ni byiza kuba muhugura abo bahinzi bagakora ingendo shuri byibura bakamenya uko uh, ubuhinzi bukorwa ubwo bu- m- cyane cyane n'ibyo mwaba mukeneye cyangwa se uko ibintu bihagaze Eh, aba- aba- abahinzi mubona babyitabira bakaza ari benshi ba- babishishikariye Eh, cyane ariko ne- uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo Mhm.
kuko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere bakareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama experience agiye atandukanye wenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumikiriza tukamenya se ni igihe gi- cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha ese iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha ibyo bintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative ari abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganza byose tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati ni gute noneho iki gihe n'ibyari twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese u- uzi hehe nk'urusenda yenda rwitwa bataye usanga ntabwo u- uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera habanero habanero ni urusenda ruba rutukura cyangwa se ari u- umuhondo ubwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bikuriki- bisaba kurukurikirana cyane urwa badaye rwo ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane so nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera bana- banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sidi ndazikora sidi n'imbuto zo gutera so ibyo rero byose ubona ko hagenda ha- haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko n'intambwe ikomeye yego Ye, ikiganiro muri isanga rero ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika nongera kubahamagarira kucyitabira rwose bakaza bakaganira na sakina usengimana kuri uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa yatangiye buriya mu kanya turaza gukomeza reka tube tuganira na sakina uh, ku bindi bikorwa bye mbese abanza natubwire uko ijya- igitekerezo cyamujemo cyo gushinga iyi sosiyete nk'iyi U- byagenze bite Wa- byakujemo gute so ni ni inkuru ndende ariko wenda Muri make.
nyihishiyemo muri make yego ni ukuvuga ngo nagiye mu bintu bya mbere nakoraga ibindi bintu bya fashoni nakoraga kuboha uh, ubu- amasaro amaherena nkabikora fashoni ndayikunda cyane noneho nyuma nza kuza kuhatenga ibintu bya yufu konekiti icyo gihe byari mu bibiri na cumi n'icyenda Mhm.
muri icyo gihe ha- bamwe mu basemina batangira kugenda bavuga ariko muri afurika ko mufite ubutaka ni uko ikintu utabukoresha neza ariko mu by'ukuri ukuntu we yavugaga aravuga ati muri afurika mufite ubutaka ariko murashonje ese ibiryo bituruka he ese we wabikoraho iki nk'umuntu rero wumva ko ushaka kuba rwiyemezamirimo nawe atangira ndavuga rero hari ikintu ngomba kubikoraho ubwo ntangira kugenda nkodesha ahantu hafi yo mu rugo nkavuga reka mpinge icyo gihe mpera ku bintu by'amapavuro n'inyanya ariko bikagenda byanga kubera ko nta bumenyi nari mfite buhagije nta n'igishoro nta n'ubwo nari mfite n'abakozi babizi kubera ko icyo gihe nakoreshaga nk'umuntu wambwiye ngo iwacu twahinze inyanya nk'imyaka icumi nkagira ngo arabizi ariko kuba warahinze igihe kinini ntabwo bivuze ko kuko uri guhinga by'umwuga Mhm.
icyo gihe rero byagiye hazamo imbogamizi nyinshi cyane amasoko bikanga rero ndangije ndavuga ko se mm, nkurikije izi mbogamizi zose zihari ariko noneho ikindi kintu cyiza gikomeye bavuze muri iyo semina yavuze ati nubwo bwose wenda mushobora kubona hari imbogamizi nyinshi ariko murebye nk'ibindi bihugu wenda tuvuge nk'urugero israel Mm.
nta nta butayu ni ubutayu ariko babashije gukora ibintu bihambaye mu bintu by'ubuhinzi ubwo rero ndumva nta nta kintu ushobora kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma nawe ubuhinzi bwanyu butatera imbere nubwo bwose hashobora kuba hari imbogamizi rero nanjye nakoresheje ndakora cyane ngira igihe nangira kwegera aba exporters Eh, icyo gihe na- negereye umuntu wari chairman wa association ya exporters n'uyu munsi ira- iyo association iracyahari ndi na vice chair so nyuma naje kuba vice chair ariko icyo gihe ntabwo nari nzi bagenda begera ndababaza se mwantangira mukajya mungurira kuko gahunda nahise n'ubwo yenda natangira kubahingira nyuma nkaza exportinga nyuma so nyuma rero nciyemo yenda muri make ukuntu byaje kurangira byaje kurangira mbashije guhura n'umukiriya umwe maze guhura n'umukiriya umwe ubwo nangira ku exportinga ariko byari urugendo rurerure cyane ariko aho byahereye yenda navuga byahereye muri iyo semina ibyo ngibyo bya Youth Connect nagiyemo bari kugenda bavuga ibintu by'ubuhinzi bavuga amahirwe arimo bavuga impamvu tutayakoresha So rero numva nanjye bintera imbaraga ndavuga ngiye kubikora yego nubwo harimo imbogamizi hari n'abandi bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye mu bindi bihugu kandi barabashije kubishobora turumva ko natwe dushoboye hari ikintu ushobora kubikoraho Yego, rero nuko reka- byatangiye n'uyu munsi rero nkaba mbona hari amahirwe menshi ari mu Biragenda.
buhinzi Eh.
imbogamizi nta muntu n'umwe zakwiriye gutera ikibazo kuko ubijyamo ariko ukagenda uha- uhangana nazo kugeza igihe hari ahantu bashije kugeza yego turakomeza ubwo tuze kubigarukaho ah, n'abakunzi b'ijwi rya amerika wenda hari iki- ibindi bari bifuze kukubaza reka eh, twakire eh, niyiganza Niga- niganza turi kumwe Halo? Nda- ndakumva gusa sine ndagufashe ndakumva yego yego Ah, urahagana hehe
Ni- ni Bujumbura Mhm. ufite ikibazo cyangwa n'igitekerezo
Eh, ndashaka kubaza ukuntu umuntu iyo na gushinga sosiyete ishobora gushora hanze mu mahanga eh, ibintu bijyanye n'ibiribwa kuko nk'akarorero nka mvuka mu ntara ya Kayanza Mhm.
mu ntara ya Kayanza mu Burundi muranyumva yego turakumva
Eh, nk'akarorero mu Kayanza harakunda ntara yimbukamo amavoka cyane rero nshaka kumenya ni gute umuntu yoprovena gushinga nka sosiyete for example ishora nk'aya mavoka hanze ku giti cy'umuntu nyine isosiyete y'umuntu bisaba iki bigenda gute nibyo nshaka kumenya yego Ni- ni ikibazo cyiza rwose Eh, sakina um, ugu- u- n- reka gusubize nige- niganza banza uguma ku murongo hanyuma agusubize ko nzi ko ushobora kuba mutatwumva
Eh, murakoze cyane niganza so n'ikibazo abajije nda mu burundi ho ntabwo nabimenya neza uko bigenda ariko wenda nababwira uko mu rwanda wowe uko bigenda wabigenje yego So, mu Ru- eh, so uko mu rwanda bigenda nk'umuntu ashatse gukora export nk'ubu ngubu icyiza gihari ni uko hari asosiyasiyo y'aba exporters bohereza imbuto n'imboga mu mahanga ushobora kugenda ukabaza se chairman nyine ndi vice chair bakababaza noneho bakababwira ati se ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumenya ba- haba hakenewe iki icya mbere hakenewe amalayisensi yo kuvuga ati ufite uburenganzira bwo kohereza ibintu byo hanze ukamenya isoko ushaka koherezaho ni irihe ushobora gukora research ku giti cyawe ukoresheje computer cyangwa se ukajya nko kuri rdc rdb rdb harimo n'abantu bagiye bashinzwe buri masoko hari amasoko yo muri amerika hari amasoko yo muri aziya abo bose bakabasha no kuguciraho muri make wenda ni igihe utaranatangira gufungura kampani So, hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye harimo nka nayebu ishinzwe ibintu byo kohereza imbuto n'imboga mu mahanga ndetse na- n'amakopi So, bashinzwe ibintu bi- bi- bijya hanze noneho rero bafite amakuru ni nabo batanga layisensi yo kuvuga ati uyu muntu yemeye yemerewe kuba yakohereza ibintu hanze kugira ngo ubone iyo layisensi rero ugomba no kuba ufite abahinzi mukorana cyangwa se ufite eh, u- u- ibyo wowe wihingira ku giti cyawe rero ibyo byose iyo ubashije kubicuruza ese ufite umukiriya hanze urumva iyo wamaze kumenya amasoko ubasha no kumenya n'uwo umuntu ushobora koherereza ushobora no kunyura muri ambasade kuko hari ambasade hari n'abantu bagenda uretse natwe kubashaka nabo bakagenda bavuga ati ariko natwe turashaka ibintu byo mu rwanda ugasanga rero ushobora no guhurirana n'icyo gihe hari umuntu wabikeneye bakaba bakuzanaho noneho ushobora no kujya no kuri website ya nayebu ugasangaho nyine lisite y'ibikenewe So, iyo umuntu yaba amaze kubona iyo layisensi afite iyo bizinesi plani afite agaragaza ubwo bushobozi ko uko yabasha kohereza ibintu hanze akegera na asosiyasiyo kuko asosiyasiyo haba harimo aba ekisipotazi bagiye bafite egisipiriyensi zitandukanye hari igihe isoko nshobora kuba narigiyemo nkahura n'izi mbogamizi iyo ubashije no guhurira muri asosiyasiyo birafasha kugira ngo u- ubashe no kuba utahura n'ibibazo abandi bahuye nabyo bagitangira noneho hakaba n'ikindi kigo cyitwa rika rika ni ikigo gitanga fitosanitari ni ni ibipapuro byemeza ko ibintu ugiye kohereza hanze bifite ubuziranenge so ibindi rero ugomba kumenya nk'indege airline ese aho hantu ushaka kohereza indege igerayo ndumva muri make izo nizo ziba nizo ziba ziri process z'ingenzi ariko mo hagati uba ukwiye kumenya ibyo bintu byawe uzabipakinga gute ese ukeneye ibiro bitanu ibiro icumi ibiro bitatu so ibyo ngibyo rero bita- ibyo uba wabiteguriye muri business plan yawe rero ndumva ikintu cy'ingenzi nagira inama umuntu wese ushaka gukora egisipoti icya mbere ushobora kwegera abantu babikora ari iyo asosiyasiyo ushobora no kwe- no kwegera ibigo bishinzwe gufasha abo bantu aribyo navuze yaba ari rika yaba ari nayebu yaba ari rdb izeni na minikomu ugasanga hari n'andi masosiyete agiye atandukanye nyine aba ari gufasha abantu bashaka kohereza ibintu hanze yego Ura- Eh, ndumva muri make ari icyo ngicyo na- birumvika namubwira birasobanutse ubwo Eh.
icyangombwa ni uko yegera abari mu burundi bashinzwe ibyo asosiyasiyo cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi bakamuha inama z'uko ya- yakora yashyira mu bikorwa igitekerezo cye Ni- niganza wabyumvise niganza Ka- ese- eske hari ahantu noca ahandi nko kuri yindi site bikuvuga ngo sibe numvirize neza kuko amajwi yiwe sinabyumva neza gusa ndashaka nze gusubiramo numve gusa numvise ko karampa ibyo karampa byari ibintu byamufasha mu rwose sina- ndashaka gusama kubyumviriza sinzi yuko abantu baza guca nkasama kubyumviriza neza Uh, uze kuza kujya ku rubuga rwacu rwa kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu uh, turaza kuza Okay.
kugishyiraho ok murakoze cyane Eh, urakoze nawe reka twakire kanyamuneza matiyasi nawe ari, ari mu burundi
yego ndabumva rwose yego yego nawe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ni gitega yego naretse cyane afite icyo nagomba gusaba bimutumire mwatumiye uyu munsi gusaba cyangwa kumubaza nagomba kumusaba atore nimero yanjye nanjye numva ndi umurundi mvuga igitega ariko ndakorera n'imirimo i Nairobi muri kenya nabonye pose mwashyize ko rero byanjohe cyane byashimishije ndetse nk'akanya ko kuvugana nawe kiyaguye ntiyabura icyo afashe ntabona icyo afasha nk'umujeni ari burundi ntacyo wifuza kumubaza nonaha se nomero yawe turayimuha gusa ko twavugana byihariye nawe ni umuturage badufise ntiyabura icyo afasha nanjye ubumenyi mfise urashaka gukora ubucuruzi ariko kugira ngo agufashe kwereka inzira nagomba ko yofasha ingene yatanguye Mhm.
ingene yatanguye ingene byagenze ngikomeza utege amatwi rero ubwo kuko hari ibindi uri bwungukiremo muri iki kiganiro hanyuma ubwo eh, niwumva rwose hari ibindi ugikeneye kumubaza watubwira tukaza kugu- kumuha nomero yawe hanyuma mukazavugana murakoze cyane kandi ndamuteye intege rwose yego yego urakoze nawe ye twakire Awa.
twakire noneho daniyeli daniyeli uranyumva
halo wi daniyeli wiriwe mwiriwe neza ndabumva cyane yego wowe uri hehe emerereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego ikibazo cyangwa Eh, igitekerezo njyewe mfite icyo nabaza usenga imana rwose a- hari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko Mm, iyo iyo sosiyete icuruza ibi- ibi- ibicu- ibintu byo kurya fast food mu by'ukuri umuntu ashaka nk'i- nk'ibyo bi- bikomoka ku bu- ku- ku buhinzi umuntu uri mu cyaro mm.
hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura mu mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza arakumva mubaza ah, abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi bw'u Rw- bw'u rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubona ibintu ah, uburyo bigenda processes bifata kugira ngo umuntu abe umucuruzi bene ese mu by'ukuri mu rugendo rwe mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafata dutere intambwe mu- mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza Mm.
ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo zimu- zi- ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo za- zamu- zateye kuba ya- yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo murakoze cyane madame jene urakoze cyane daniyeli ibibazo byawe birakomeye ariko reka nzi ni na birebire reka tugerageze kubisubiza muri makeya Eh, sakina yego eh, arabaza byinshi imbogamizi akagusaba inama z'ukuntu ya- umuntu yakora ubucuruzi ndumva wari- wari umaze kubivugaho ibyo ari byo byose u- usubiza uriya wo mu burundi Dan- ni- niganza Ya, mubwire rero muri makeya
so ikintu na yenda okay niba nahera ku mbogamizi cyangwa se okay nahera yenda Hera aho ushaka.
na- gutinyuka eh Yego.
okay so navuga ko ikintu cya mbere ni ugutinyuka nyine nk'uko yarayivuze hari icya mbere cy'abantu baritinya hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera ngo so nkumva rero amakuru ari ingenzi ariko nturiya narindiye wo mu burundi nkamubwira ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru hanyuma ushobora kukubwira ese ngo kuexposinga ni ibintu bikomeye cyane ariko se kuexposinga ubundi eh, ushobora no kuba utabijyanye hanze ubijyanye muri congo ushobora kuba ubijyanye muri kenya ahantu hantu hagiye hatandukanye rero nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru ukaretse icyo icyo bikenewe ni ni- igikenewe ni ikihe noneho ugahera ku murongo nkurikije ibi ngibi bari kunsaba ngewe ibyo mfite ni ibi ngibi akaba ari byo utangiriraho noneho ikindi cya mbere cya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye nk'urugero kuba nagura ekisipoti y'imboga n'imbuto ntabwo bivuze ko ndi umwagoronome ushobora gushaka gukorana n'abagoronome hari amasosiyete menshi eh, n'abagoronome baba barangije hari na- n'abandi baba bafite amakonsatanti kampani cyangwa se ni- ni- nk'abandi bagonome nk'urubyiruko baba ruri hamwe ugasanga nk'abavuye israheli hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kubufite rero njye icyo navuga ni ni ukwitinyuka cyane ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo ntabwo zabura icya mbere n'iyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utari umenyereye Mm.
nk'urugero uca- wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu cya mbere ba- bagendera kuri bakeneye ibintu bimeze gutya kuko hari n'igihe ushobora gusanga uvuga ngo ndacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rwitwa badayi umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira urwera rureba hasi ayo makuru yose ushaka kugomba na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute ese niba nohereza mu bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri jama niho ndohereza y'ibiro kuko nshaka niba ndi kohereza ibitoki by'injagi nkabyohereza mu bubirigi ninjya kohereza mu bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye kimwe nk'amavoka hari amavoka yitwa hasi hari amavoka yitwa foresi ibintu byose ni ubumenyi icya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka so ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye tukaba twahuriza hamwe tugakomeza gushyira imbaraga ngewe mu byo nzi cyane ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana ikindi cya kabiri hari ibibazo bya fayinanse umuntu wese w'urubyiruko ni amafaranga aba adahagije ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute ntabwo bigenda nkorana nabyo ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri bipiyesi ni gute najyayo hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora ariko ugiye mbona byiza nuko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba kuko hari igihe werekeranye na mugenzi wawe akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora nta nubwo yigeze ajyaho byose kuko hari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko gushaka amakuru ariko yashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu w'umushyi wawe nyine yarize wumva ni nk'uko bavuga nti nizubutse icungamari undi yiga biyoroji igiza nshatse kumenya ibya biyoroji ntabwo nzajya kuba icungamari nzagenda kuwa biyoroji numva ko ibyo bintu byo gushaka ayo makuru no kudacika intege niba ukoze aplikasiyo hano bikanga ukongera ukajya ahandi izo nabyo nibyo nagiye nkora niba numvisha amakuru niba bagenzi banjye nkajya kuyishakira koko muri icyo kigo runaka kugira ngo umenye amakuru nyayo nkakomeza nyine nshakisha kugira ngo ndebe abamfasha n'ibandi kuko ugiye kureba usanga hari imishinga myinshi cyane ifasha ugasanga nk'urugero natanga hari nk'uyu munsi nyine nk'uko nababwiraga ndi mu rugendo rw'umva i kigali hari hari na dayalogo ziba zigiye zitandukanye nk'urugero nk'uyu munsi hari ibintu byari biri hari hashize iminsi ibiri biri kuba bya agri bizinesi ekisipoti pabulike andi purayiveti dayalogo bivuga ngo nk'izo mbogamizi umuntu aba yaragiye ahura nayo niba barambwiye ngo mu kigo runaka harimo amafaranga nkajyayo ntibayame mu gihe nagiye muri izo nama ndagenda nkavuga ati ariko se ko mwatubwiye ko ibintu bimeze gutya nkaba ntabonye atari ko bimeze noneho bagatangira bakagusobanurira impamvu cyangwa se bakakubwira inzira nyayo ukwiriye gucamo ibyo byose birafasha n'ibyo ngibyo nari ndi kuvuga basanga nk'iyo mishinga iba yaratangiye kuza nk'ibi ngibi byari byabaye sikonsaze na nk'umushinga mushyashya wa usaid witwa kungara wagura amasoko uri gufasha abantu kugira ngo babashe kugera ku masoko kandi neza n'amasoko meza ibyo byose rero nkumva ko niba private sector ari twebwe ba rwiyemezamirimo bagahura na gavumenti bagahura n'aba institution bituma bigenda ibintu bimwe byoroha rero nkumva ko ni ikintu cy'ingenzi iyindi ndambogamizi ya nyuma ni ibindi byo mbabarire gato itameze neza sakina mbabarire mbabarira mbere yo kugera ku mbogamizi tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika hanyuma imbogamizi tuze kuzigarukaho nyuma kubera ko telefoni zirimo ziraducika ziravaho tutari twabakira reka tube twakiriye emmanuel didasi kigana he uranyumva didasi yego yego ndabumva urahagana he eee ndi burundi yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nuko ndabaza halo yego nariko ndabaza ku byerekeye uwo muntu yakurikiranye uwo mwuga ukuntu yabitanguye n'ukuntu yashoboye gutera imbere akajya muri ubwo rwego agezeho nibyo yari arimo avuga ukomeze ukurikire hanyuma ubwo ku uragenda wunguka byinshi
yego ariko kandi ikindi ikindi kibazo mfise nariko ndashaka kumenya ko noshobora kuronka telefone yiwe kugira ngo nkaje ngaha i burundi nshobore kuba nomukontagita neza kugira ngo binyorohere nanje kugira ngo ndamwigire
turamubaza turaza kumubaza uko wakwifuza kumugeraho yamubona
yego Ye, urakoze cyane
murakoze namwe Mm, twakire na alpha uranyumva Mhm. yego
alpha turi kumwe
turi kumwe yego ye wowe iki- ufite ikibazo urahagana hehe cyangwa ufite igitekerezo
Eh, ni ni i kigali mu rwanda Mm,
Eh, noneho njye nashaka kumubaza hano mubaze wirinda kumva
ese u- u- ukorera i kigali gusa cyangwa hari n'ishami mu ntara? kugira ngo twe abagushaka bari mu ntara babashe kukubona
sakina
Eh, murakoze so twebwe dufite headquarter yacu iri kigali ofisi ariko dufite nk'uko nari nabivuze kare dufite famu gasibo tukagira na famu nyanza ariko tukagenda dukorana n'abahinzi mu gihugu hose tunavuga rero umuntu adukeneye ushobora no kugura nko ku masosho media cyangwa se ukajya no kuri website yacu tukaba twavugana noneho yenda nko mu gihe utabashije kuba wagera i kigali mu gihe twaje gusura nk'abahinzi dukunda no kubikora buri gihe cyangwa se twaje kureba nk'amafamu yacu tukaba twanahura bitewe n'ahantu waba uri so nk'ubwa uko nguko niko ushobora kutugeraho
Ah, ubwo wabaha se iyo site yanyu cyangwa se telefone hari n'uwari ubibajije Eh, so hariho ni www dot afrifood limited dot com cyangwa se bakajya kuri afrifood lw kuri yaba ari kuri twitter cyangwa se instagram na facebook bashobora kutwandikira
afrifood biba- birafatanye cyangwa biratandukanye afrifood birafatanye birafatanye
Yeah.
Eh,
U- alpha wabyumvise
Eh, cyangwa se niyo yaza no kuri nayebu dukorera hafi ya nayebu dukorera hafi ya nayebu ni naho dukorera ibintu bya pakingi na sitotingi ariko amawofisi yacu ari ari ruguru yaho ni nk'iminota itanu so aramutse ari na nayebu naho dushobora kubonana
yego murakoze Yeah, hari telefone se bashobora gukoresha nko nka whatsapp igikunda korohera abantu benshi hari iyo mwaba mufite bakoresha Eh, na telefone ni zeru karindwi umunani itandatu kane ijana na mirongo itandatu mirongo itatu na kabiri basubiramo
zeru karindwi umunani itandatu kane ijana na mirongo itandatu mirongo itatu na kabiri Yeah, ndizera ko bayanditse zeru karindwi umunani zeru- yego mirongo itandatu itanu na kane kane ijana na mirongo itandatu mirongo itatu na kabiri yego Mhm. ndumva hari bisobanutse alpha na kigana bagomba kuba barimo ariko ushobora abari- no kwandika kuri info at afrifood limited dot com naho asho- dushobora kuri kum- kumwakira kuri email yego yego murakoze cyane Mm.
Yeah. urakoze nawe alpha ubwo n'abakunzi b'ijwi rya amerika bandi nabo bifuzaga ibisobanuro hari n'uwari wavuze ngo tumuhe nomero uh, nom- duhe sakina nomero ze ubwo ndizera ko yaba yari hafi nawe akaba yumvise ashobora ku kuza ku- gufata izo za inforomasiyo zose amakuru akayasanga hariya Eh, reka noneho nguhe umwanya sakina uvuge zimwe mu mbogamizi cyangwa se eh, ingorane waba warahuye nazo n'uburyo wazitwayemo
Ah, nyine ibyo nari natangiye mvuga byari ibintu byo kuba nk'ubumenyi bugenda ku bijyanye na- n'ibintu by'ubuhinzi kuko njye ntabwo ari byo nize Ah, so rero gushaka abantu mukorana baba bafitemo ama- ubumenyi bu- buhambaye Icyo nacyo ni ikintu nagiye nkoresha ikindi kintu cya kabiri gushakisha amakuru So nabyo usanga hari igihe amakuru amwe utayafite ariko bikaba byiza ko ugenda kuyashakisha ahantu hirya no hino ibi ni inzira z'i- mu bintu bijyanye nka wo kumenya amasoko neza kuko urumva nk'iyo wohereza ibintu byo hanze hari igihe ushaka usanga ibyo mu bufaransa bashaka ntabwo ari ibyo mu bibirigi bashaka ntabwo ari ibyo mu bwongereza bashaka ibyo byose rero ugasanga ko ni ibintu biba bikeneye inyigo kumenya ikintu kiba gikenewe ibijyanye wenda nka packaging ari byo nabyo uyu munsi asosiyasiyo y'aba exporters iri gushaka gukemura ni ukuvuga ati nibwo dushobora noneho gupaketinga ibintu mu- mu bintu muri paketingi nziza ikomeye ku buryo ibintu biri buve i Kigali bikaba yenda biri bugere i Paris cyangwa se biri bugere London bimeze neza nta kibazo byagize ubwo rero cyangwa se biri bugere dubayi so icyo ngicyo nacyo ni ikintu nacyo kiri kugenda gikemuka mu minsi yashize hari ibiganiro byagiye bivugwaho ku bintu bijyanye na logisitike nabyo tunishimira cyane ko nka guverinoma y'u rwanda ko tugiye kubona kago kago izaza idutwarira imizigo ku buryo ibintu rero byacu yaba ibyasigaraga cyangwa se idashobora kugenda kubera ko wenda hari umwanya mutoya icyo kibazo kizaba kigiye gukemuka umva ko ubucuruzi bwohereza ibintu byo hanze buzazamuka ku rwego rushimishije cyane
yereka noneho tusubire ku murongo wa telefone twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kumwe uyu munsi umutumirwa wacu ni sakina usengimana akaba yarashinze isosiyete yitwa afurifudzi igemura ibiribwa mu mahanga reka ku murongo wa telefone twakire mariseri mariseri wiriwe
muraho neza
ikibazo cyangwa igitekerezo
ndashaka kubaza umutumirwa ubwoko bwa avoka yohereza mu mahanga urabona ko tugira avoka nini na avoka ntoya hari avoka usanga nini cyane n'izo usanga ari ntoya ziri muri muwayene ziringaniye ntabwo nzi ubwoko bagura icya kabiri kugira ngo akorane n'umuhinzi uhinga avoka bisaba kuba yajya abona avoka zingana iki n'igihe kingana iki hanyuma ikindi kubona akazi mu kigo cye bisaba iki murakoze nimero ze zo twazibonye n'ibyo bibiri nshaka ko adusobanuriraho urakoze cyane sakina wumvise marcel
ku bijyanye na voka zoherezwa mu mahanga twebwe voka dufitemo sipesiyalite ni izitwa hase ni avoka usanga usanga hari igihe tuba ari duto duto ukuntu dufite ibintu by'uduheri izo bazita hasi ni na nziza cyane izo ngizo rero nizo tugura gusa ikintu dushishikariza nk'abahinzi cyangwa n'abantu bafite avoka ni ukwita cyane uko bazikata niba zikata niba zikata inkondo kuko iyo umuntu aciye inkondo usanga iyo babishyize nko mu ikarito ubukonje bagomba kubitwara bikonje kugira ngo tamperatire imere neza n'ibizagire bizagire bikiri fureshi ugasanga kubera ko inkondo yacitse imidite yinjiyemo imbere ubwo ugasanga avoka igezeyo yangiritse hejuru icyo gihe rero tukishishikariza abahinzi ko bagenza nabo babishyiramo imbaraga cyane mu gihe bari gukata ikindi kintu ni ukwita kuri avoka yeze ifite maturiti ubundi hari ibintu bitwa durayi mata bajya batesitinga no muri nayo dufitemo icyuma ushobora gufata ugashyiraho avoka ukareba ko iyi voka ifite irakuze cyangwa se igeze ireze cyangwa se ntabwo yeze kuko iyo uciye avoka iteze nanone kugira iyo iri gushya ishya nabi hari ubundi bwoko rero bwa avoka bwitwa fuwese nabwo bukunda kujya hanze twebwe dutwaraho nkeya cyane ntabwo dutwara nyinshi ariko nazo zigenda mu mahanga cyane n'abandi bari gufata bagenzi banjye nabo barazohereza hari n'ubundi bwoko bwitwa jumbo bukunda cyane cyane kugenda muri europe ariko ubwo uko muri egisipiriyensi yanjye mbona ntabwo ziba ari nk'ibiro byinshi ushobora gusanga ushobora gutwara ibiro magana atanu ibiro magana abiri gutyo bijyanye nk'izo dufata avoka dufata avoka nyinshi cyane ugereranyije nk'izi isoko tuba dufite nyine dushobora kubona nk'urugero natanga nk'iki cyumweru tuzohereza nka toni umunani ni ukuvuga rero nk'itoni umunani usanga haba harimo nka piyese nk'ibihumbi mirongo ine ujya ubara imwe imwe so rero biba bitewe n'igihenda nk'amawuda dufite bitewe na sizoni so ibyo byose rero birakunda kugira ngo nyine dukorane nk'umuhinzi cyangwa se dukorane nk'akazi muri kampani kuri webusayiti nk'uko nari nabivuze cyangwa se umuntu akohereza imeri iyo hari mu gihe turi gukora openingi hagenda hari nka pozishoni hari runaka icyo gihe umuntu arapurayinga agakora interiviyu tukaba twakorana ku bijyanye n'umuhinzi nawe tumenya ese famu afite iri hehe tukaba twamusura kuko buri muhinzi wese dukorana nawe tugomba kumugeraho kuko nk'abaguzi nka bagenzi bacu na sosiyete ikintu ibishaka guharanira ni uko gukorana n'umuhinzi ni byiza kumugeraho kuko icyo gihe umusobanurira n'icyo isoko rikeneye n'ibyo byose ndi kubabwira ati ugomba kwita uburyo zikata ugomba kwita ku magarama yazo nufate nka voka ifite amagarama ijana na makumyabiri ngo uyice uba uri kuyangiza kandi mu cyumweru gitaha wagakwiriye kuyicuruza ayo magarama yageze nk'urugero nka voka nziza akenshi usanga ziri guhe bitewe n'isoko ufite nanone ugasanga nko guhera ku magarama magana abiri ijana na mirongo icyenda usanga nk'iyo voka iyo uyiciye n'ubwo bwose usaba ufite ibyo byuma usanga biba birimo kuri nayebi byo gutestinga ko iyo voka yeze icyo gihe nawe koko uranayireba ukabona ko iyo voka ireze utiriwe nyine utenda n'ibyo byuma bitabashije kuba byaba bihari aho ngaho so ibyo rero byose nibyo tubasha gukora no guhura n'abahinzi batandukanye n'amakoperative so uko nguko niko dushobora gukorana no kuba waduhamagara tukaba twavugana tukamenya iyo igihe cyose iyo kigeze nkenda nka sizoni tukayipulaningira tukamenya iyi sizoni tugakora n'abaye bahinzi rero uraduhamagara nawe tukagushyira muri pulani hanyuma uvuze ngo hari akuma gashobora gutuma umuntu amenya ko mufite akuma kamenya ko avoka yeze yasaruwe ku gihe umuturage nawe aragafite cyangwa arebesha amaso akagereranya oya we ni ukurebesha amaso n'ibyo nakubwiraga byo kureba ko nk'ayo magarama ariko hari n'ibindi bintu umuntu ajya akora ukoresheje microwave kandi nabyumva ntabwo biba bihari icyo tubashishikariza ni ukwita kuri ayo magarama nko kureba hari nk'avoka ushobora kureba ukabona ni icyatsi kimeze nk'ikirabagirana iyo avoka ntabwo iba yakera ubwo rero gutya ikintu narindi kubwira cyagenda kubwiraga ko tujya dukoreye amahugurwa yenda tubonye nk'inkunga z'abantu bafatanyabikorwa batandukanye ibyo nibyo tugenda tubigisha dukorana n'amaorganisasiyo atandukanye yaba ari yeni yaba ari iyapu bakaza bakadufasha muri ubwo bumenyi bwo kugira ngo abahinzi basobanukirwe iyeze ni iyihe nta cyuma mfite cyo kuba nayitesitinga kuko icyo cyuma kiba kiri muri kakawuti ariko nanjye nshobora kuyireba kuri uru rwego nkaba nabasha kuyipima kuko urumva hari izo tuba twarafashe tugapima ushobora kureba rero uko iba imeze nawe akaba ari byo ujya kubigisha kugira ngo babashe kuyireba kuba bamenya nabo uburyo babyipimira niyo mpamvu rero usanga amahugurwa aba akenewe cyane cyane cyane ko usanga nk'avoka z'u rwanda zinakunzwe kugira ngo rero dukomeze tubungabunge umwimerere wazo dukwiriye kubyitaho cyane umuntu akanaba azi ko niba mfite n'igiti munsi y'urugo icyo giti nyiteho yivomerere nyishyireho ifumbire nyine ukiteho nyine nk'igiti ukeneye ko kizaguhereza umusaruro atari ibingibi byo kuvuga ngo iki giti kizirera oya ntabwo igihingwa cyose kirera uragikurikirana niba gifite n'uburwayi ukakurikirana ugashaka imiti kigakira kugira ngo nawe kizaguhereza umusaruro niyo mpamvu rero uba ugomba gukora kugira ngo ube umuhinzi koko w'umwuga kandi kuba umuhinzi w'umwuga ntabwo bisaba ko ufite amahegitari nk'amahegitari n'ibyo biti bitatu ufite mu rugo wabyitaho neza kandi bikaguhereza umusaruro mwiza cyane yego hanyuma mariseri sinzi niba gihari nagira ngo numve niba ibibazo bye yumva byasubijwe cyangwa niba hari igisigaye mariseri mariseri yagiye noneho twakire jean dodieu
ndabumva ndabumva yego wowe uri hagana he
ndi mu rwanda ndi rwamagana yego baza rero cyangwa utange igitekerezo
murakoze mu by'ukuri nishimiye kumva iterambere rya usengimana ni ibintu bishimije cyane kuba abasha kujyana urwo rubuto rwa voka hanze ni ibintu bishimije kandi bitangaje kuko yenda mu gihe cya mbere avoka twazifataga nk'ibintu bisanzwe ariko we kuba yarabashije kuzibyaza umusaruro ku buryo anazijyana hanze ni ikintu cyiza cyane mbanje kumushimira hanyuma ariko nari mfite ibibazo bibiri nifuza kumubaza kugira ngo nanjye nsobanukirwe yego bibaza
nagira umuvuzi nk'uko navuga
telefone yawe iracika icyamuteye imbaraga kugira ngo abashe kuzijyana no hanze abashe kuzigemura hanze ni iki cyamuteye imbaraga ni iki cyamuteye imbaraga kugira ngo yumve afite icyizere ko yazijyana hanze kandi agakomeza akanunguka akabasha kubona isoko gutyo akajyana imari akongera agasubirayo ni iki cyamuteye imbaraga hanyuma ikindi ntambwira imbogamizi yaba yarahuye nazo mu gutangira kwe n'uburyo yazivuyemo urakoze icyo yakivuze sinzi ugomba kuba utarukurikiye ariko ntacyo reka akubwire muri makeya kuko iby'imbogamizi yabivuze cyane ndumva sinzi niba genda yavuga izikomeye muri make hanyuma reka gusubize rero ubwo cyane cyane kuri icyo cya mbere iki cyamuteye kujyana ibicuruzwa hanze sakina avoka avoka hari n'ibindi hari n'ibindi ntabwo ari ntabwo ari avoka zonyine keretse niba ari avoka wifuza kumenya gusa sakina
ntabwo nari nabibuze hakurikijwe kutwohereza amavoka urusenda imiteja imiteja yo nturi ku rwego ruri hasi ariko turashaka kurishyiramo imbaraga cyane noneho tugatwara nka pashoni furuti rero igenda cyane imbaraga igendana na kuvuga ni n'uburyo umwana w'umukobwa cyangwa no kuvuga umwana w'umukobwa akavuga ko uri muto rwiyemezamirimo ukiri muto aba afite ni ukuri dusa amahirwe menshi mu gihugu cyacu kandi bifuza ko buri rubyiruko rwose rukwiriye gufata ndavuga gutekinga twinshi bakayabyaza umusaruro ko ayo mahirwe aba ari ayacu kuko ntihajya habaho nk'ibintu by'ama egisibishoni ugasanga yaba nk'ejo mu cyumweru gishize nari nagiye dubayi ariko twari twajyanye na rgb ifite umushinga witwa idp porogaramu yitwa idp export development program aho bagufasha gushaka amasoko icyo gihe bakorana n'undi mushinga witwa darubaka badujyana nka dubayi ukagenda gushaka amasoko kumenya icyo umuntu umukiriya akeneye n'igihe n'ibyo by'amavuga ndi kubabwira ngo utayizi ugomba kuyitaho ukayikata neza kugira yegere itangirize ukayipakinga neza ibyo bintu byose ni amakuru tuba tugenda tugashaka ku isoko noneho ukabona ko hari amahirwe ahari niyo amahirwe ahari icyo ngomba gukora nk'iki ni uko nyabyaza umusaruro rero nkaba nshimira nka guverinoma yacu kuko iradufasha cyane yaba ari urubyiruko yaba ari abadamu ndetse n'abandi bantu bari gukora bizinesi kugira ngo ikomeze idufashe no gufungura amaso kuko iyo ufashe nk'urugendo ukava inaha ukagenda ahantu ugahura n'umukiriya ubigura nubwo bwose nzaba igihe cyose mbyohereje ntajyana nabyo kuko ibyo niba nohereje uyu munsi avoka cyangwa se nohereje urusenda ntabwo ndi bujyane nabyo ariko umukiriya uri bubyakire icyo gihe niduhura arambwira ati ngewe nabyakiriye nda hari igihe bogisi bitameze neza icyo gihe nkashaka uburyo nabipakinga neza iyo mbyakiriye hari igihe uba utazikase neza ibyo bintu byose nkabikosora kugira ngo mbashe gukomeza ngume ku isoko rero ikenera imbaraga ni ayo mahirwe tuba dufite ikindi cya kabiri ni abantu dukorana dukenera imbaraga n'abantu dukora uyu munsi dukorana n'abantu bagize abakozi bari kamanitse bagera muri cumi na batandatu dufite abakajo bakora muri paka bagera kuri mirongo itatu cyangwa mirongo itandatu bitewe n'amawoda dufite hari abahinzi tugenda dukorana ibyo bintu nabyo mwumva ko bineye imbaraga n'ishyaka ryo gukomeza nyine gukora kugira ngo dukorane n'abandi bantu bagiye batandukanye rero nkumva muri make ibyo ngibyo nibyo bineye imbaraga yenda carenji yenda namubwira nibyo nari nabivuzeho ndumva yenda kongera akareba ariko gusobanukirwa amasoko no kwegera kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi buri muntu wese akwiriye guharanira ariko ukamenya amakuru wikuriye ku bayatanga atari ukuvuga ngo wayumvishe ku bandi ushobora kumva ikintu cyangwa se ugatekereza ko egisperiyensi y'umuntu ntabwo ikwiye kuba egisperiyensi yawe
twizere ko utahanye amasoko menshi rero uvanye dubayi ubu ngubu rwose ni benshi ubu ndatangiye no kwandikirana nabo ubwo ni ukuvuga ko n'umubare w'abahinzi tuzakorana ugomba kwiyongera na ya kazi ugiye kuza bizadufasha nyine gutera imbere cyane yego akazi kagiye kuba kenshi ni byiza twakire na pascal pascal yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
iyo ikibazo mfite iyo urebye mu gihugu akenshi usanga noneho kugeza ubu ngubu ibicuruzwa byinshi biri kubura wareba ku ruhande rw'ababikora ugasanga ahubwo barohereza hanze gusa baryoherwa n'aya madolari yo hanze wareba mu gihugu ugasanga bari kubibagirwa se bo bakora iki kugira ubu ngubu bo ni inshingano cyangwa se ni intego bafite kugira ngo imbere babanze bahaze imbere mu gihugu byibura bahaze abanyarwanda hanyuma bajya bajya kohereza hanze ariko abanyarwanda babanje kubahaza kuko iyo urebye usanga rwose bigenda bibura kandi uko bibura niko natwe abanyarwanda bigiraho ingaruka kandi abanyamahanga wareba ugasanga bo bameze neza kuko baturusha amafaranga baturusha amafaranga nabo bakadutwara ibicuruzwa wese ugasanga bigira ikibazo kuri twebwe nk'abanyarwanda icyo kibazo rero bituma ibiciro bihenda cyangwa bituma mutabona ibyo mwifuzaga
urebye nyine aho hanze batanga menshi twe tukaba dufite wese makeya bitewe n'agaciro k'amafaranga buri gihugu kiba gifite noneho ugasanga nyine twebwe turabibuze kuko babitaza hari amafaranga menshi usanga nyine icyo kibazo kiba gihari uretse amafaranga we ntabwo yabura ntabwo ntabwo ntabwo umunyarwanda bikore imbere mu gihugu ngo umunyarwanda umubwire ibiciro byawe uko bimeze umubwire umusobanurire ukore amasitandi umunyarwanda reka kubyumva ntabwo yareka kubyumva kandi aba yumva nabo bimufitiye akamaro nyine rero ubukangurambaga nabwo buba bukenewe yego sakena subiza pascal
pascal yakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza uko ntagisubiza ni ukuvuga ntabwo ari uko wenda gusa ni uko twohereza hanze kuko niyo yenda nk'urugero ukuye urusenda waruhinze ntabwo usubiza nk'urusenda ugomba gushyiramo ikindi gihingwa kugira ngo ukore ibintu bita rotesheni n'ubwo butaka bumere neza ubutaha n'ujya guhingamo bizagende neza ibyo rero uba ukoze nka rotesheni ubicuruza ku isoko i kigali cyangwa se ryo mu ntara ahantu hose waba uri kuvuga ngo ubicuruza mu isoko ryo mu gihugu ariko icyo n'imana nayo ni uko hakwiriye kugomba gushyiramo n'imbaraga mu byo duhinga mu gihugu kugira ngo tubashe kwihaza natwe mu biribwa n'inama nyine na hoteli tuba turimo harimo roko gavumenti harimo umushinga wakungura bagura amasoko utega inkunga na yuwesayidi nabyo twabikora cyane ni ibintu bya agiri egisipoti ariko tanirengagiza ko n'urugero ibintu bya fresh fruit and vegetables ni ibintu biri navuga sensitive ni ukuvuga ngo niba mfashe nk'umuteja nkawukura i kigali cyangwa se nkawukura yenda i rwamagana mujyanye i kigali hari uburyo ngomba kuwutwara hari ahantu ngomba kuwugeza kugira ngo umukiriya azawugereho umeze neza ibyo bintu byose ni izo nzira ziri kugenda zinozwa neza kugira ngo n'ubucuruzi bwa bw'imboga n'imbuto mu gihugu bigenze neza n'ibyo bintu ibiciro bigabanuka nkumva ko hari imbaraga nyinshi zigenda zikorwa zirimo yaba ari ugukora amasikimu usanga hari amadamu ahari hari amazi ahubwo nashishikariza nawe ku giti cye ko yajya no mu buhinzi kugira ngo natwe duterane ingabo mu bitugu duhinge tumeze neza ko twahaza mu gihugu ndetse no mu mahanga nkumva ko yaba ari urubyiruko cyane cyane n'abashishikarira kugana ubuhinzi tukagira n'abasipesiyalisite ni wavuga ati niba hari ushatse amatunda ndayakura niba nshatse ibitunguru hari umuntu nzi ubikora se tugiye dufite nk'urubyiruko rw'icyitegererezo nk'abantu nka makumyabiri yenda nko muri ntara baba bahingwa nk'ibintu runaka bahinga kijyambere byadufasha cyane kandi nk'uko nagiye mbivuga guhinga kijyambere ntabwo ari ukuba ufite ubutaka bunini cyane ushobora no guhinga ku gice cya hegitari ariko ugahinga neza atari ibintu byo kuvangavanga ugasanga nk'umurima w'igice cya hegitari harimo nk'ibihingwa nka makumyabiri icyo gihe nta musaruro ukuramo uhagije aho ufashe nk'umurima ugashyiramo yaba ari igitunguru yaba ari puwavo yaba ari karoti icyo gihe biragenda bidufasha kandi bigatanga n'umusanzu nkumva ko buri muntu wese ari inshingano ze ko dushobora kwihaza mu biribwa kandi buri wese akabikora ku rwego rwe yego reka twakire vera yego ndabumva wari ubuze ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ngewe ikibazo cyanjye nagiraga ngo mbaze kurabona ni ibintu by'ibiribwa bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere ku mukiriya baba babyohereje hanze uravuga mu rugendo cyangwa kuva akoze komande
bifata igihe kingana iki mba biri buterwa n'aho biba bijya
naho biba bigiye kuko bigenda n'indege nk'iyo bigiye dubayi nko mu masaha atanu biba bigezeyo ariko ni ukuvuga ngo nk'umukiriya nawe hari impapuro aba agomba kuzuza kugira ngo abashe kubisohora bigiye nka yenda nk'urugero bigiye mu bufaransa cyangwa se mu bubirigi niba mbyohereje uyu munsi ejo umukiriya wanjye azaba yabibonye so rero bisaba igihe gito cyane kubera ko urumva ko biba bifite perishebuzi biba bishobora no gupfa cyane byihuse so rero dukoresha ibice by'indege cyane muri iki gihe ariko bitabujije ko no mu gihe kizaza tuzaba dukoresha n'amakontineri tukaba twabasha no kubijyana mu gihe kinini byafata iminsi cumi n'ibiri cyangwa se ukwezi biri mu bwato ariko ntabwo ubwo twebwe ntabwo turatangira gukora ibintu by'amakontineri
reka dufate noneho ku murongo wa telefone janison uranyumva janison halo yego yes
nyarutse akabazo kawe ni cyangwa igitekerezo turimo kugeza ku musozi
none buriya bakora ibiryo bivuye mu mfungurwa zimeze gute bigenda gute bahingura ibiki se
yabivuze ariko
ego nagisiga gato yabivuze yavuze ibyo ko bagemura ibyo birimo avoka amatunda imiteja urusenda ntabwo yego ni ibyo ngibyo muri makeya ibyo yavuze bagemura hanze reka muhe ijambo rya nyuma rero sakina nguhe umwanya wo kugira ngo twanzure ikiganiro ariko sinabura kukubaza niba utajya ugira akabazo ko kuba uri umuntu wa rwiyemezamirimo ukiri mutoya kandi w'umukobwa niba nta bantu bajya basa nk'abashidikanye bakaba batakugirira icyizere vuba na bwangu ariko muri makeya cyane hanyuma dusoza ikiganiro
ibyo yenda nitangira ndatekerezaga ko bishobora guhura nabyo ariko aho ngeze ubu ngubu ntabwo ni ibintu nyine ntabwo mbibona cyane cyane cyane ko mu rwanda harimo n'abandi ba rwiyemezamirimo b'abakobwa ndetse bakiri batoya umubare uri kugenda uzamuka hahandi usanga bitari ibintu bitangaje cyane gusa izo mbogamizi hari igihe ushobora guhura nazo ariko ntabwo mbibona ari nk'ikintu nyine gishobora kuba ari inzitizi nini kuri njye kuko usanga akenshi ikintu cyiza ni uko ushyira imbaraga mu bikorwa ushyira imbaraga mu bikorwa cyane ibikorwa akaba ibyo bivugira niyo umuntu yatangira kugura akavuga ko iyi nguyu bimeze gute ashobora kubivuga uyu munsi hanyuma y'ukwezi akahita abona ko ibyo yatekerezaga atari ko biri rero njye nkumva ariko mbibona ndumva rwose yego reka ngushimire cyane ndabona amasaha tujyanye tuzongera tuganire urakoze cyane sakina usenga imana kuri kiganiro uhaye abakunzi b'ijwi rya amerika nakagaruka ubwo tuzongera ubutaha ndashimira cyane abamfashe ku buhanga bw'ibyuma nelson rops na nadia taha namwe mwese nshuti mwese aho mwari muherereye mudukurikira muri kiganiro eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza
making more money ibyuka urukundo rutakibaho ni amahomvu ni amahomvu ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake ok nse twemere barura karura natwe akarura tukamire reka none bad energy keeps stressing nibwo mbona urukundo nawe